baaba kudha lammeessituu keessa jira baaba kudha lammeessituudha بسم الله الرحمن الرحيم باب تأخير الظهر إلى العصر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل لنا كل الخير وما توفيقي إلا بالله إن أردت إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله حالك ندلقودان آكرا برباد جر إن شاء الله kanama qunnamsisu ammoo allaha baabu taakiiri zuhuri ila alcasri baaba zuhrii booda'aansuu keessatti waa'ee nu dhufeeti ila alcasri jechaan hamma asriititti zuhrii kana booda'aansuu ila alcasri jechaan hamma salaata asriidhaatitti jechu hamma salaata asriidhaatitti zuhrii kana booda'aansuu baabu salaati zuhrii maca alcasri والمغرب مع العشاء مناسبان سلا حديث جاب رفو أكاس تو قبجران المناسب للحديث باب صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء باب ظهر صلاة الآت عصر ولين مغربا لعشاء ولين آية سلا بابا أكنت كايوتو إرغاري الأجان آه كان كيستي قبابنا جرا كتا أما كايم كان كيستي قبابنا جرا ففي التعبير بما قاله تجوز وقصور وبهام جواز الجمع بالمطر تأخيرا مع أنه ممتنع عند الشافعي آه باب تأخير الظهر إلى العصر زهر يام عصر تبود أنسو أكنجة حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد أبو النعمان كن محمد بن, بن الفضلي محمد المفضليت قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار وفي نسخة هو ابن دينار أكن جتشات جرا إنس إلما ديناريت هو ابن دينار قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر, عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة نبي ربي صلاته مدينات سبعا جتشان تربة صلاته torba salaate wa samaaniyaan ammallee saddeet salaate sabcan saba rakacaatiin raka'aa torba salaate jamacan bayna almagriba waalcishaa'i jidduu magribaatii fi jidduu ishaaciidha walitti qabeete akkasi salaate jechuu magribaa fi cishaa'ii walitti salaate magriba hamma cishaa'itti booda'aansu wa samaaniyaan sabcan torba salaate sab'an suntami magribaa fi cishaa'ii walitti salaata magribaatiif ishaacii walirra salaate hangisu walitti meeqa jedhamti torba jedhamti wasamaaniyan ammallee saddeet salaate jamacan beyna azuhri waalcasri jidduu zuhriitii fi jidduu casriidha walitti qabuudhaaf zuhriif casrii walitti qabuudhaaf walmagrib walcishaa walitti qabee jechaadha zuhriif casrii walitti yoo qabe saddeet jechuudha zuhriin afur casriilleen afur saddeet walmagriba walcishaa ammallee magribaaf cishaa illee walitti qabee akkasi salaate imaltuu keessa waan jiruuf haala kanatti salaatuun isaanii danda'ama jechuu aya raka'a lama lama salaata zuhurii fi casrii cishaa'i magribni ammoo raka'a sadi yeroo hundaa'u biyya jiraatanis ganda jiraatanis ala jiraatanis jechu imaltuu deemanis mana jiraatanis subhilleen akkasuma raka'a lama yeroo hundaa'u biyya jiraatanis ganda jiraatanis raka'a lama jechuudha duuba فقال أيوب أيوب كن جل لعله في ليلة مطيرة لعله إذا كان ننسى في ليلة مطيرة هل كروبا كيستي هل كروبا كيستي قال أيوب أيوب كن جل لعله في ليلة مطيرة لعله إذا كان ننسى صلاة إذا أي نعم لعله جتشان كن بود أنسو جنان لعله أي تأخير بود أنسو ننسىها booda'aan suusan nin seeha lacallahu booda'aan suusan nin seeha maal ta'uudha seeha lacallahu booda'aan suusan nin seeha ay ta'kiira jennaan booda'aan suusan fi laylatin halkan maxiiratin halkan roobaa keessatti maxiiraa jechaan tuni kasiiratul maxari jecha halkan rooba heddummaattu keessatti maxiira faciila halkan akkaan rooba heddummaattu keessatti maxiir faciil rahiim aya akkaan siiga akkanaa keessatti akkaan hedduu jechaadha kenna kasiirata almaxar fi laylatin maxiiratin kasiirati ilmaxari jennaan halkan rooba heddummaattu keessatti ilaal maxiiraa yeroo jenne halkan akkaan rooba heddummaattu jennaan halkan akkaan rooba heddummaattu keessatti halkan akkaan rooba heddummaattu keessatti jennaan duuba maxiiraa jechuun madaala faciilaat irra jira hiikamni isaa ta akkaan rooba heddummaattu jechu qaala casaa qaala ni jedhe eenyu jaabiri facili qaalaadha jaabir jaabiriin kun ni jedhe maal jedhe casaa faqaala jaabiriin kun ni jedhe casaa an takuuna maxiiratan nin kajeela halkan roobaa ta'u isiidha nin kajeela halkan roobaa ta'u isiidha nin kajeela halkan roobaa ta'uu isiidhaan hin kajeela akkana jee duuba warri salaata yeroo roobaa keessatti jamcii godhan salaata yeroo roobni argame ka walirratti salaatan fakkeenyaaf magriba yoo roobe magriba salaatanii cishaa illee yeroma san salaatu irratti daliila ka isaan qaban kana imaamul albaanii illeen akka dubbatetti rahimahullah kitaaba isaa nazmul faraa'id keessatti yeroo irra haasa'u wanni biraa daliili tokkolleen akka hin jirre kana malee lafa kaa'e jechaadha duuba kana malee daliilli biraa tokkolleen akka hin jirre jechuudha kanuma qofaa jira jechuudha akkana dubbate kanuma lafa kaa'e daliilli kanuma jee eega roobaa yeroo roobaatuu kan ta'in asitti sallaa bilmadiinati sabcan wasamaaniyaan azzuhra walcasra walmagrib walcishaa nacam imaltuu keessan jiru imaltuu keessan jiru bilmadiinata jechuu jira biyya jira laal biyya jira jennaan madiinaa biyya jira imaltuu imaltuudhaa miti biyya jira jechuudha osoo biyya jiru rasuulli salaata jamcii godhe magriba cishaa'i walirratti qabee zuhriif casrii walirratti qabee akkasi salaate gaggabaabsee jechuudha sabcan wa samaaniyan gaggabaabsuudhaan maletti guutuma isiidhaa salaate ammoo walitti qabee salaate biyyatti hin gabaabsanii jechuu hin gabaabsan guutaniituma salaatan guutaniituma zuhriillee casriillee guuteetuma salaate laakiin yoo walitti qabee jam'ii godhee salaate jecha walitti qabee jam'ii godhee salaate walitti qabee jam'ii godhee zuhriif casrii walirratti magriba cishaa'ii walirratti tokkollee ammoo hin hir'isne raka'aa salaata kanaa hin hir'isne maaliif jennaan biyyatti waan salaatee jiruuf jecha waan biyyatti salaateef jecha biyya keessa osoo jiran salaata walitti qabuun ni jira haya jennaan daliilli warra sanii daliilli gartee warra salaata roobaaf jecha walitti qabu hadiisa kana jenneeni ni jira jechuudha kunoo biyya keessatti osoo nagaha qaban osoo sodaan takkailleen hin jirre guyyaa tokko tokko rakkinni tokkoilleen osoo hin argamne salaata jamcii godhuun ni jira jechaate duuba salaata jamcii godhuun yookaa'u walitti qabuun sodummaan takka rakkinnummaan tokko osoo hin argamin salaata jamcii godhuun walirratti qabuun ni jira jechuudha hadiisni kun namaaf kennaa jedhan imaamul albaaniin nazmul faraa'id keessatti oguurraa haasawu kanumarraa fudhatee jechuudha eega rakkinaa malee ka salaata jam'ii godhuun jiraatu taate rakkinaan yeroo gartee rakkinni dhufe keessatti min baabil owla akkaan inumaa'uu barbaachisaayya roobni yeroo dhufe rakkinaat dhufe eega rakkinni ka argamu taate akkaan gartee duuba jam'ii godhuun barbaachisa yookaan hayyama godhama jennaan hayyama godhama akkaan hayyama godhamaa jennaan duuba laakiin ammoo ala dawaamii miti turanii yeroo gartee dheera dheeraa keessatti ka aadaa hin godhatin aadaa kan godhatin zabana dheera dheeraa keessatti haala san dalagan aadaa godhatanii wal jala oofuudhatti hin dhufne hadiisa kanaan keessatti rasuulli aadaa godhatee waan kan akkasii wal jala oofee hin jedhamu waa'ee akkana akkanaa kana keessatti curfiidhaan deeman turre hanga jedhamu takka garte turre hanga jedhamu takka turaa turaadha yeroo tokko tokko keessatti argamsiisan malee yeroo maccuufaa walii qabaniiti salaata jam'ii hin oofan jechuudha haala biyya jiraniin baabu waqti lcasri baaba yeroo casriidha keessatti waa'ee nu dhufeeti yeroo casriidha keessatti qaala abu usaamata can hishaamin min qacri xujratihaa abbaan usaamaadhaan ije can hishaamin hishaamirra ka odeessu haala ta'en min qacri xujratihaa akkana jedhe duuba baabu waqti lcasri baaba yeroo asriidha ibsuu keessatti waa'ee nu dhufeeti bayaanu waqtihi alladii sallaa fiihi الnabiyu sala allahu aleyhi wasalam min qacri hujratihaa yacnii waqtu lcasri yeroon asriidha allatii sallaa fiihi annabiyu sala allahu aleyhi wasalam yeroon sunuu ka nabiyyiin keessatti salaate muqayyadun hidhamaadha bimaa idaa lam takruj ashamsu min hujrati caishata waan yeroo aduun goojjoo aishaatirraa hin bahiniin saniin hidhamtu aduun yeroo goojjoo aisharraa hin bahin saniin hidhamtuudha zabana saniin hidhamtu yeroon rasuulli casrii salaate zabana aduun mana aishaadhaa keessa seentee keeysaan achi hin bahin sani jechuu isaati duuba min qacri hujratihaa baabu waqti lcasri min qacri hujratihaa jechuu laal baaba yeroon asriidha aya yeroon asriidha muqayyadatun hidhamtuudha الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم باب وقت العصر باب يرون أسري لا الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرون سنو كنبيين كيستي صلاته آية مقيدة هدمت له آية والشمس من قعر هجرتها جتان في قعر هجرتها حال أدون قدة يوكاو كيسة goojjoo isiidhaa keessatti jirtuun haala aduun goda yookaawu keeysa goojjoo isiidhaa keessatti jirtuun jechuudha ka aduun keeysaan ol hin bahin ka jidaara irratti ol baatee achi ol hin fagaatin ka awwala yeroo duraa asii ol seentu jidaara dhaaba jidaaratti aduun dhaabbattu jechuu laal baabu waqti lcasri jedhee baabarra dubbate qaala abu usaamata an ishaamin jedhee min qacri hujratiha akkana jedhe duuba min qacri hujratii kanaafi waqti lcasrii kana walitti hidhuufe na duuba baaba yeroon asriidha alladii sallaa fiihi nnabiyyu sala allaahu aleyhi wasalam yeroon sanuu ka nabiyyiin keessatti salaate muqayyadatun hidhamtuudha jechuu keessatti waa'ee nu dhufeeti haya hidhamtuudha min qacri hujratihaa idaa lam takruj ashamsu min qacri hujratihaa yeroo aduun hin bahinsaniin goda yookaa'u hunda yookaa dhaaba goojjoo isiidhaa sanirra zabana aduun achirraa hin bahin saniin hidhamtu macnaa muraada hiikamni akka kanatti ni dheerata macnaa muraada zabanni rasuulli casrii salaatu yeroo mana aishaa kana keessatti aduun baate gama dhaabaa osoo isiin ol kortee jidaararra ol hin fagaatin aduuntu yeroo as baatu hulaa tana yeroo as seentu gama lafaa kanaan bahaadha akkasumatti lafarra as deemti lafarra as deemtee deemtee goda gama goda gartee dhaqqabdi jechuudha dhaaba yookaawu jidaara dhaqqabdi jidaara gama golaa ka olaanu jechuu yeroo dhaqqabdee suutumaan irra ol deemti jechuudha mana tokko tokko aaya حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هشام بن عروة جنان هشام كان هشام بن عروة أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نته يصلي كصلاة العصر صلاة عصر له كصلاة صلاة عصر له كصلاة والشمس لم تخرج حال أدون هم بهنين من حجرتها جتان جوجو سيتران حال أدون أولم بهنين جوجو سيتنران حال أدون هم بهنين يجدوبا والشمس لم تخرج min hujratihaa jechaan min saxni beytihaa jaarama gartee mana isiidha kanarraan haala aduun achi hin bahiniinii jedha duuba lam takruj min hujratihaa ka goojjoo isii tanarraa aduun hin bahin goojjoo isiitirraa ka aduun hin bahin lam yadhar ilfayu ka gaaddisni hin mul'atin akka kana fa'a jedha jechuudha duuba duuba ka goojjoon ka goojjoo isiitirraa aduun hin bahin walmuraadu bishamsi daw'uhaa aduudha yeroo jenne aduun mana isiidhaa keessa seentee zaata isiitiin keeysaa bahu ittiin baanu jechu zaata isiitiin keessaa bahu ittiin baanu daw'uhaa ifnana isiiti akkana jennaan duuba eegaa aduuntu yeroo mana ol seente osuma deemtu deemtuu keeysaa baati mana kana maaltu keeysaa baasa gaaddisa keeysaa baasa bar gaaddisni kun as deemee as deemeetuma keeysaa baasa jechuu laal gaaddisni kun seenee seenee seenee mana kana asuma seenee seenee boodaa aduu tana uf jalaa ari'ata laal aduun ol deemti gaaddisnis jala deema akkasanitti aduu tana ari'ata osoo mana aishaadhaa aduun ol seente gadin bahin gaaddisni osoo hin ari'atin aya akkasumatti jechoota oduu garii keessatti osoo isiin gartee jidaara irratti ol hin bahin aduun tun gama jidaara osoo ol hin korin gaaddisni ari'atee jechuu gama jiha- gama gartee jidaara osoo olin korsiisin yookaan manuma isiitti irraa osoo guutu guututti hin bahin rasuulli casrii ka salaatu tahee jedhe duuba kuni egaa nama yeroo san mana aishaadhaa beekuuf qaceela amma egaa zamana sanitti qara'ame hadisni nu haa fidu malee nuuf ammoo eh, nuuf hin galu jechuun nuuf hedduu gartee waan itti fayyadannu hin qabnu nuti amma mana aishaa namni beekee dhaqee mallatteeffate eh, waan kana irra dalagu hin jiru yoo mana ufiit irratti qiyaasa godhate ni danda'a mana ufiit irratti qiyaasa yoo godhate mana isaa ka gama aduudha fuulli deebi'ee gartee akkasitti gama seensa aduudha ka fuulli deebi'ee ijaarame mana isaa sanirratti yoo qiyaafate ni danda'a laakiin qiyaafatuu kana keessatti jaarmayni mana aishaatiif jaarmayni mana isaa tokko ta'uun hin beekamu qiyaafatu ni danda'a laakiin jaarmayni mana aishaa hulaan tun hangam takka gadhiyaatti hangam takka ol fagaatti hanga hulaan ol fagaattuun aduun seenti hanga hulaan gama lafaa gadhiyaattuun aduun seensa isiidhaa xiqqeessitee seenti jechuudha duuba alaa kulliin hadisni biraatuu gahaa keenya nu duroomsa jechuudha salaata casriidhaa yeroo isiidhaa qajeela akka nu ibsu حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى العصر صلاة أسر الأن صلاة والشمس حال أدون في حجرتها جتان جوجو إسيرا كيس جرتون والشمس في حجرتها حال أدون جوجو إسيرا كيس جرتون لم يظهر الفيء قادسني كهم من حجرتها جتان جوجو إسيرا كقادسني جوجو إسيرا هم ملأتني أكنا يجون ka gaaddisni lafuma keeysa jiru ka dhaabarratti jidaararratti ol hin mul'atin jechaadha duuba lam yadhar ilfay'u jechaan fi lmawdici alladii kaanat ishamsu fiih aya ka gaaddisni hin mul'atin bikka aduun keessatti jirtu san keeysatti kan mul'atin min hujratiha jechaan mutacalliq minintu mutacalliqatun bimahzuufin jedhaniin waan asirraa gatamet irarraatuudha صلى العصر رسول ربي عصرين صلاة والشمس حال أدون في حجرتها كائنة في حجرتها جوجو إسيرا كيستي حال أدون تنتات لم يظهر الفيء كقادسنهم ملة من حجرتها جوجو إسيت الرتي قادسن كهم ملة من حجرتها على حجرتها جوجو إسيت الرتي كهم ملة جتورة جوجو إسيت الرتي كهم ملة قام لفا كان الألسينه osoo gartee duuba jidaara kana hin qabatin gaaddisni kun jechu aduun gama gartee jalaa kanaan mana keessa ol seenti ammoo lam yazhar ilfay'u aya min hujratihaa ka hin mul'atin gaaddisni goojjoo isiit irraa ka hin mul'atini akka mul'anne maaltu dhoorga aduu tanatu dhoorga lam yazhar ilfay'u bikka tamitti mul'atu dida gaaddisni kun fi lmawdici alladii kaanat ishamsu fihi jechu laal bikka aduun itti baate mana isiidhaa san keessatti bikka aduun itti baate san bikka san keeysatti ka gaaddisni hin dhufin jechu laal bikka mana kana keeysaa aduun bikka seentee qabatte qabdi bikka aduun seente sani ka gaaddisni dhufee hin qabatin osoo gaaddisni dhufee bikka san hin qabatin aduun achi jalaa dheeysite rasulli casrii salaate jechuudha yeroo akkasiisan keessatti salla alcasra casriin salaate washamsu haala aduun haala aduun fi hujratihaa jechaan goojjoo isiidhaa keessa jirtuun haala aduun goojjoo isiidhaa keessa jirtuun lam yadhar ilfey'u ka gaaddisni hin mul'atin ka gaaddisni hin mul'atin min hujratihaa goojjoo isiit irratti ka gaaddisni hin mul'atin akkana jedhen duuba حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتئه كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتئه يصلي صلاة العصر صلاة عصر لا كصلاة تئه صلاة عصر لا ka salaatu tahe salaata casriidha washamsu xaalicatun haala aduun baatuu taate yookaawu mul'attuu haala taateen aduun tun fi xujrati jechaan goojjoo tiyya keessatti mul'attuu yookaawu baatuu haala taateen mul'attuu yookaawu baatuu haala taateen aduun goojjoo tiyya keessatti lam yadhar ilfey'u ka gaaddisni hin mul'atin bacad gaaddisni kan mul'atin kan mul'atin jechaadha bacad yeroo saniin keessatti bacad mabniyyun cala addammi aya liniyyati idaafa wanni dammi irratti ijaaramteef idaafatu itti niyyatame tanaaf dammi irratti ijaaramte akkana jedhaniin duuba كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاة صلاة العصر صلاة أسر الأول والشمس طالعة حال أدون باتو تاتين حال أدون باتو تاتين حال أدون باتو تاتين في حجرتي جوجوتي يا كيستي لم يظهر الفيء بعد كقادسنهم ملتين بعد يجان yeroo san keessatti jechaadha duuba aya yookaan achiin duratti aya ka gaaddisni hin mul'atin yeroo san keessatti yookaan achiin duratti qabla zaalika bacd achiin duratti aya booda sanii jechuudha duuba washamsu xaalicatun haala aduun baatuu taateen fi xujratii goojjotiya keessatti lam yazar ilfay bacd wulii booda achiin duratti qabla zaalika akka waan jedhuuti saniin duratti ka ganaa wulii mul'atuudhaaf teessu ka hin mul'atin aduun jechuudha duuba وقال مالك مالك كن جد ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة جره نندن نجدا مال جدا والشمس قبل أن تظهر لال أدو ملتو داندرت آية أدو ملتو داندرت بعد يجانس ma'anuma kanaa qaba jechaadha ka aduun hin mul'atin bacad booda wulii aaya ka aduun hin mul'atin ka wulii mul'atu jechuu حدثنا محمد محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلام قال دخلت أنا وأبي أنا ببانك يألسن على أبي برزة الأسلمي أبا برزة الأسلمي رت ألسن فقال له أبي أبانك ينجر سنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما أكملت يصلي كصلاة تأه المكتوبة جتة واجبة ما رسول واجبة أكملت كصلاة تأه جد دوبا رسول واجبة ما أكملت صلاة هي فقال نجد كان يصلي كصلاة تأه الحجيرة الهجيرة التي تدعونها الأولى رسول ربي واجبة أكملت صلاة جنان عبد الله كن عبد الله المباركيتي على أبي برزة نضلة بن عبيد جرانين أبا برزة كان hajiiraan kun alhaajira jechaadha garii katabbiidhaa keessatti ammoo hajiiratun jedhaniin wahiya waqtu shiddati ilharri yeroo o'ii jabaatu yeroo jabeenya o'aati yeroo jabeenya o'aa jecha yeroo o'ii akkaan jabaatu jechaadha duuba yeroo o'ii akkaan jabaatu jechu yeroo o'ii akkaan jabaatu qaala kaana yusallii ka salaatu ta'e alhajiira yeroo o'ii akkaan salaa akkaan jabaatu yeroo akkaan o'ii jabaatu allatii isii sanuu tadcuunahaa ka isii yaamtan al'uulaa yeroo o'ii akkaan jabaatu san maal salaata salaata zuhriiti beeke haya yeroo o'ii akkaan jabaatu san wanni inni itti baanu walmuraadu salaatu zuhri laal hajiiraa jechuun yeroo o'ii akkaan jabaatu jechu ammoo ka itti fedhe maaliidha salaata zuhriidha itti fedhe jechu salaata zuhriidha itti fedhe haya salaata zuhriidha itti fedhe jechuudha duuba yusallii alhajiira yeroo o'ii akkaan jabaatu ka salaatu ta'e jechuun salaata zuhriidha itti baane hajiiraa kanatti salaata zuhriidha ka salaatu ta'e allatii salaatattii sanuu tadcuunaha jechaan ka isin isii yaamtan al'uulaa salaata duraa jettanii duuba salaata duraa jettanii ka isin isii yaamtan tadcuunahaa ka isin isii yaamtan al'uulaa jechaan salaata duraa summiyat al'uulaa uulaa jedhamtee wanni isii moggaafamteef li'annaha awwalu salaatin sulliyati fi imaamati jibriila summiyatiin moggaafamte uulaa jedhamte maaliif jennaan li'annaha bar'isiisaniitu awwalu salaatiin dura salaataati sulliyati salleeytu ka salaate fi imaamati jibriilaa aaya imaamummaa jibriili keessatti jechuun jibriil imaamanaa ta'e dura gaafa salaanni dirqama taatu ka waajiba taatu eessarraa rasulli eegale jennaan salaata zuhriitii jedhan kanaaf jecha salaata zuhriidha tana al'uulaa jedhaniin ta dura gartee rasulli isii salaate jibriil ka dura rasula salaachisee jechuudha duubaa حين تدحد الشمس يرو أدون جلت يرو أدون جلت جتشارة يرو أدون جلت يرو أدون جلت يرو سر رسول ربي كصلاة تأي ويصلي العصر أدون سر جلت جنة ولكت سميت الره يرو أدون جلت جتشارة دوبا سميت الأولى لأنها أول صلاة سليت في إمامة جبريل, جبريل جنان أول صلاة سليت جنان صليت يو جنة فاعل برباجسة آية فاعل وأنا سنجرف سليت جنان دور صلاة صلاة متيت إمام ما جبريل كيست دور صلاة رسول إسي صلاة جبريل ولين جتشورة دوبا آية حين تدحد الشمس جتشا يرو أدون جلت والكت سمي ترى يرو أدون جلت جتشا يرو أدو والكت سمي ترى جلت ويصلي العصر عصري كصلاة تئه عصري كصلاة تئه ثم يرجع إيغانا كديبو تئ أحدنا تكون كينيا إلى رحلي جتشان غرمنا إسا إلى رحله غرمنا إسا كديبو تئه عصري صلاة صلاة عصري لا غرمنا إسا ديبيا رحلين أسيكني من جتشا ردوبة fi aqsal madiinati gararree madiinaadhaa keessatti ka ta'e manni sun raxlii jechaan manzilihi jennaan xiina tadixatu shamsu jechaa maal jenne yeroo aduun walqixa samiitirraa jallattu garam ilaa jihati lgarbi gama jihaa seensaa gama jihaa seensatti ka jallattu jechaadha duuba ilaa raxlii jechaan manzilihi jecha gara mana isaa fi aqsal madiinati jechaan gararree madiinaadhaa keessatti ka ta'e manni tokko keenyaa sun gararree madiinaadhaa keessatti ka ta'e rasuula waliin salaatanii warri manneen isaanii madiinaa tanarraa gama ol aanu gama gubbaadhaa jiru deebi'an osoo aduun tun hin seenin gama gararree madiinaadhaa san dhaqan jechuudha duuba washamsu hayyatun haala aduun jirtuun osoo aduun hin seenin washamsu hayyatun haala aduun jirtuun nama amma yeroo san keessatti jiruuf yookaan ammas ka beekamu yoo ta'e madiinaa fi gararreen isaan jedhan sun yoo ka beekamu ta'e namni amma madiinaa beeku ni beeka jechuudha. wanasiitu nin irraanfadhe maa qaala fi lmagribi waan magriba keessatti jedhe nin irraanfadhe wanasiitu nin irraanfadhe maa qaala waan jedhe fi lmagribi magriba keessatti waan jedhe nin irraanfadhe haya waan inni magriba keessatti jedhe nin irraanfadhe akkana jee duuba wakaana yastaxibbu ka jaalatu tahe ka jaalatu tahe maal jaalataa an yu'axira alcishaa'a maaltu jaalata rasulli jechu an yu'axira booda'aansu alcishaa'a salaata cishaa'idhaa booda'aansuu ka jaalatu ta'e tursiisu jechu silaa irra caaltuun salaata salaata salaatuudha fi awwali waqtihaa dura yeroo isiidhaa keessatti salaata dura yeroo isiidhaa keessa salaatu irra caaltuun salaata dura yeroo isiidhaa keessa salaata salaatu ammoo salaata cishaa'idhaa tana caalumminni isiidhaa gama dhuma isiiti jechuudha gama irraa boodaatitti salaatutu irra caala salaata cishaa'idhaa tana jechuudha ammoo waan namni gartee gama hirriba ariifatu jecha rasuulli kanaaf jecha ilmi namaa waan cinqamuuf cinqii isaanirra fidurra salaanni jamacaadha isaan jala badurra kanaaf jecha duruma yeroo isiidha keessa salaata jechuu yastaxibbu ammoo laal wakaana yastaxibbu ka jaalatu ta'e an yu'aqira alcishaa'a salaata cishaa'idha booda'aansu allatii isii sanuu tadcuunaha ka isii yaamtan ka isii yaamtan maal jettanii alcatamata jettanii ka yaamtan jecha salaata dukkan halkanii catamaa jechaan aya min catama ay azlama وهي من الليل بعد غيبة الشفق عتما رجتان يرو غرتي غورون ديمان دديميني غرتي هلكن جرسون غورون ديمان سو يرو غدي سينه دكنا يرو سان كيستي ارغمتون عتما جدان آية بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول هلكن كان بكسدت أدان قونه وان بكدرا وان بكدرا هلكن بكسدت أدان قونه وان بكدرا يجارة دوباو waan gama duraa kana jechuun bikka sadiitti halkan yoo qoonne wanni gama duraa maal jedhamti catamaa jedhamti aya yeroo dukkanni halkanii ka duraa san seenutu catamaa jedhama jechuudha yeroo san keessatti warroonni gaala elmatan gaalotii isaanii elmatan aya dukkana dura halkanii jennaan walumaa galatti catamaa jechuun salaanni tunillee waan yeroo saniin keessa salaatamtuuf salaata cishaa'idha catamaa jedhanii yaaman jechaadha al'atamatu zulmatu leyl aya akkana jedhaniin waqiila ظلام أوله عند سقوط نور الشفق دوبا آه ولما قالت حال كان كان قام الرادرة عتما جنان جتشارة دوبا آه يرو قرون ديمان سين قرون ديما جتشان ديمين قلقلا كا يرو مغرب صلاة أرقى مسان ديمين سو يرو قسين جتشورة عتما جرمت يرون سن آية التي تدعونها العتمة isiin sunuu ka isin isii yaamtan maal jettanii alcatama salaata dukkana awwala halkanii keessa salaatamtuu taate salaata dukkana awwala yookaawu dura halkanii keessa salaatamtuu taate jettanii ka isin yaamtan wakaana yakrahu nawma ka hirriba jibbuu ta'e rasuli rabbi yakrahu ka jibbuu ta'e annawma hirriba rafuun jaalatu rasulli yoom hirriba nima jaalataa yoom rafuu hin jaalanne qablaha ishaa'iidhaan duratti ilaal ishaa'iin duratti rafuu hin jaalatu maaliif jennaan gaflaa hedduun nama kora jechuu gablaan ishaa'iidhaan duratti yeroo nama kore salaata magribaa namarraa afoolleeysa afoollaa san diddaadhaaf jecha hanga naam salaata ishaa'iidhaa namarraa afoolleeysa yoo salaata magribaa salaatanii jidduu sanirraaf hanga yeroollee yeroo xiqqo hirriba namtichi horrisuudhaa fi salaanni ishaa'iidhaa itti gahuun takka ta'a kanaafu uf jeequ malee rafuun ta'u kanaaf yakrahu nawma hirriba jibba qablaa isiidhaan duratti walhadiisa ammallee haasawa jibba bacdaa isii booda walhadiisa haasawa jibba bacdahaa isii booda isii tan booda cishaa'ii yoo salaate hinaasa'u jedhe maal malee ni rafa jechuudha faayidaan maali salaata ganamatti yeroodhaan lafa ka'u cibaadaa shuglii diinaa oofatuun akkasini nama mijaawa jechuudha ishaa'ii salaatanii yoo kun televizhiina as fudhatee aya rimoota as fudhatee haasawa as fudhatee waan adda addaa ka oofu taate halkan kana keessatti hirribaa yeroo hirribaa nyaachuu yookaan balleessutu dhufa yeroon hirribaa kun ammoo wanni inni balleessu salaataa waajibaa tasubiidhaa san nama harkaa jeeqa jechuudha kanaaf jecha rakkina akka keessummaan fa'a namatti dhufuudhaatiif jecha yoo gartee cilmii fa'a muxaaluudhaaf jecha wahowwan kheyriidha takka takkaaf jecha turuun ni mala ni danda'ama jechuudha hayyama godhama akkanumatti faayidaa takkaan maletti ishaa'ii booda turuun dhoowwamaadha wakaana yanfatilu fi salaati algadaati wakaan inni ta'e rasuli rabbii yanfatilu ka garagalu ta'e yanfatilu jechaan ka garagalu ta'e maalirraa من صلاة الغداة صلاة غنمات الرا ينفتل يجا ينصرف من من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين معنى لما فمل يجو صلاة غنمات الرا كغرغلو تي يوكاو كملة تي غرا مأمومة كملة تي ججا مأمومة غما ساني تملة ججا ردوبا غرا مأمومة كملة تي غرا مأمومة ججا ردوبا يوكا معنى برا ين ينفلت يجا كن صلاتي تم صلاة مرة كغرغلو تي ججو salaatee salaatarraa ka garagalu ta'e jechuudha duuba salaatee salaatarraa ka garagalu ta'e yookaawu salaammatee salaamtarraa gama ma'amuumaa warra isa duuban salaatetti fuula isaatiin ka garagalu ta'e ka garagalu ta'e macnaa lamaaf mala yanfatilu jechaan kun xiina yacrifu rajulu yeroo gurbaan beeku san ka garagalu ta'e jaliisahu jechaan taa'a isaa taa'a isaa jechaan nama isa waliin taa'u jaliisahu nama isa wajjiin taa'u salaata subhiidha salaachisee yeroo irraa bahe rasuulli ormatti ol garagala yookaan salaata salaateetuma ofirraa ka'ee deema yeroo san ammoo yeroo inni irraa bahu sani namtichi nama isa biratti salaate ni beeka nama isa bira salaate ni beeka laalee beeka jechuudha ifnanni ifnanni dhufe namni ol beeke jechuu ta'e amma gaa yeroo ammaa kana ifaa malee silaafuu dukkanni hin jirtu baadiyyaa tokko tokko keessatti gaa ifaan waan hin jirreefi dukkana keessatti salaatuun ni jira bika takka takka baadiyaa amma silaafuu gawarri magaalaadhaa ifaa malee masaajidaa hin dhufanii ifaan dhaabnaan salaanni isaanii manumatti hafti gaafa rasuulaa sangaa ifaan hin jiruuti dukkanuma tana keessa jimjim je'aadhaa masaajida dhaqanii yeroo salaatanii irraa bahan ifnanni dhufee gariin namaa garii beeka warri wal bira salaate laalee wal beeka yeroo rasuulli irraa bahu jechuu salaate ويقرأ بالستين كنو آياني رسولي قرأ بالستين يجان آية جهتم bisittiina aayaa jahatam aayaa jahatam jechaadha duuba aayaa jahatam qara'a bisittiina aayaa jahatam qara'a ilalmi'ati jechaan wayaziidu ilalmi'ati hamma dhibbaatitti itti dabala ilalmi'ati hamma dhibbaatitti itti fufaa je aayaa jahatam qara'a ilalmi'ati jechuun kun wayaziidu ilalmi'ati hamma dhibbaatitti itti fufaa jechaadha duuba hamma dhibbaatitti itti fufa jechuu ayata jaatamirra hamma dhibbaa qara'aa jechuudha duuba jaatamirra hamma dhibbaa salaata tam keessatti salaata subiidhaa ta ganamaa keessatti jechuu aya hamma dhibbaa jechuudha duuba mee dhibba qara'iiti hanga sirraa fixxu daqiiqaa qabadhu laali daqiiqaa qabadhuuti dhibbi kun ayanni dhibbaa daqiiqaa hangam sirraa fixxi laali mee aya rasuulli akka kana salaata jechaadha duubaa حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر نتين كن كعصر صلاه نتانه كعصر صلاه نتانه ثم يخرج الانسان ايغنا علمنا ما كن نبه يخرج نبه الانسان نمن كن نبه غرم الى بني عمرو بن عوف قام بني عمرو المعوف به منازلهم غرم النين اساني وهي على ميلين من المدينه اسنتم مدينه رميل لمره تجرت مدينه ميلي لما تجرت يا دوبا ميلي لمره مدينه راجرت hangas fakkaatti akka fakkeenyaaf magaazabana kana kiiloomeetirii jedhanii laakiin kiiloomeetirii fi miiliillee waa waliin qixxooytu amma ammoo ormi kiiloomeetirii jedhanii akkasi beekan zabana san keessatti miilii jedhanii akkasaniin dheerumina lafaatii fi gabaabina akkasitti adda beekan jechuun miiliin takkittiin hanga nama tokko yeroo asii achi ilaalte nama ta'uu isaa beektu laakiin dhiiraaf dhalaa addaan baafachuu ka'ati hin dandeenye amna hangas dheeratuun miilii takka jedhan duuba qaala kunnaa nusallii nutiin kun ka salaan nu taane akkana jedhe duuba alcasra jechaan salaata casriidha ka salaan nu taane salaata casriidha summa yakruju linsaanu eeganaa ilmi namaa ni baha ilaa banii camri bin cawfin gama banii camri ilma awfi ni baha gama banii camri ilma awfi ni baha فنجدهم إسان كان نقرأ يصلون كصلاة العصر صلاة عصر إذا كصلاة قرة صلاة عصر إذا كصلاة قرة فنجدهم إسان سنقرأ يصلون كصلاة العصر صلاة عصر إذا أما قال نمني يروسن إن كيست تجرو هنقم أدام فقاتي gandi baniin camriin ilma awfi qobatuufi bikki rasulitti salaachisu sun hangam addaan fagaatti ni beekan jechuudha duuba amma gaa nuti silaafuu waa hin beynu aya duuba hanga rasuula biratti salaatanii banii camrii ilma awfi bira dhaqanitti yeroon asriidha hin baane ni jira yeroon asriidha jechuu isaati duuba ilaa banii camri bin awfin fayajidum isaan san ni argaa tokkoon keenya sun ka rasuula bira salaatee gara banii camrii ilma awfi deemu yusalluuna ka salaatan tahuudha arga alcasra jechaan asrii kana ka salaatan tahuudha argaa akkana jedhe duuba kana yucajjilu sala allahu aleyhi wasalam awwala alwaqti dura yeroodha keessatti ariifachiise salaata rasulli wainnamaa kaana wainnamaa kaana banuu camrin yu'akkiruuna can awwali alwaqti warri banii camrii ammoo dura yerootirraa booda'an san yeroota duraa tanarraa booda'an san laal isaan gama irraa booda salaatan rasulli hoo gama duraatiif salaate eega akkamitti salaanni isaanii adda adda taate yeroo takkatti akkamitti hin salaatin rasuula bira salaatanii banii camrii ilma awfi bira yoo dhaqan akkamitti baniin sun salaatti yeroo san isaan achiin duratti salaatanii maa irraa hin bahin yoo ka jedhamu taate rasuulli fi awwali alwaqti dura yeroodhaa keessa salaata baniin camrii ilma awfi hoo fi aakhiri alwaqti boodda yookaa'u gama dhuma asriidhaa keessa salaatan jechuudha duuba haya booda'aan sun macasiyaa hin qabu ka galata irraa namaa qabu asrii gartee waan yeroo isidhaa keessaa hin bahiniin salaatuma hundaa'u waan yeroo isidhaa keessaa hin bahiniin boodatti salaatuun macasiyaa hin qabu laakiin ka galata qabu dura dursu حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الزهرة عمر إلما عبد العزيز ولين سلان الزهرة جتان زهري الأسلان عمر كان ولين زهري الأسلان عبد الله كن عبد الله المبارك ابن حنيف كن تصغيرة كرامة آية أبا أمامان سعد بن سهل بن حنيف جرانين سكنه دخلنا نسين على أنس أنس رنسين في داره بجنب المسجد النبوي النبوي آية بجنب المسجد النبوي من إساتت تولسين أنس كان رت تولسين من إساتت من إسا مقا مسجد نبي الأجر مقا مسجد نبي الأجر جتشار من إسا كن أجت تولسين جل دوبا آية آه ثم خرجنا إيغانا نبانه حتى صلينا مع عمر بن عبد العزيز الزهرة ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه أنس كان كنو نقر يصلي كصلاة على عصر جتان صلاة عصر لا كصلاة قره صلاة عصر لا كصلاة قره فقلت أن كن ننجد يا عمي أكن جد دوبا أصل نساء يا عمي جتا بحسب الياء ياء تراغتمه من عمي آية عمي كنرى عمي كنرى ياء تغتمه من عمي آية عمي كنرى يا إجتم عمي جتر سلاسل نساء قال له ذلك توقيرا أو إكراما أكن جدوبا وإلا فليس هو عمه إن كن أدير إساتي متي واني يا عمي جدوف إسا كبجود أب جدوبا أديركو أكما أفان كن يكيسة تجر أديرو آية أفان كن يكيسة تنسجر سلافو سمالين فأغا هدوك بنيو دوبا سمكية أديرا أبوليسكية آية أخاغو نما قدانيس أكما جان دوبا cammi jedheen kabajuudhaaf jecha akkana jedhe yaa'attiin yaa cammii jedhamtu yaa'attiin sun irraa hafte jettaan duuba takfiifaaf jecha hambisan garii katabbiidhaa keessatti jirti garii katabbiidhaa keessatti hin jirtu haya ka fide asliidha ka hambise takfiifa hafalleessuudhaaf fide maa haazii salaatu allatii sallayta maali salaanni tun allatii salaanni sunuu sallayta ka salaatte maa haazii salaatu salaanni tun maali allatii sallayta salaanni sunuu ka salaatte jechuudha qaale ni jedhe alcasr asriidha salaanni an salaate tun casriidha qaala eenyu jedhe faacilli isaa anasi anasi qaala anasun anasiin kunni jedhe alcasra casriidha salaanni an salaate tun salaata casriiti akkana jedhe duuba casriidhan salaate faacilli anasi jechuudha salaata casriitiin salaate aya وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنتن صلاة رسول ربيت رسولة أكن الصلاة رسولة أكن الصلاة الحديث صريح في التعجيل بالعصر أول وقتها حديثني فقال هذا عصري كان عريفة سني در إسيدا كيس صلاة كيس غيرها من بقية الصلوات أكما صلاة لبرة در يرودا كيس صلاة نتججارة وإنما أقر عمر بن عبد العزيز الزهر إلى آخر وقتها كانت حتى كانت صلاة أنس العصر أقبها إما على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في التعجيل أو أقر لعذر aya wanni booda'aanseef inni kun yoo rakkuma takkaaf booda'aanse gidima takkaaf booda'aanse jechuudha umaraanni kun warri mootoleedhaa kun ammas hedduu shaagalamoo shaagalamoodha shugliin hedduu harkaa isaan qabdi waa'ee namaa kana osoo geggeeysan kanuma kanaaf asriin kun harkaa naam zuhriin kun harkaa booda'aane jechuudha duuba eenyu umar binu cabdilaziiz aya zuhriin harkaa boo asriin harkaa booda'aane jechuu waalaa kulli waan yeroo isaat irratti salaateen waan yeroo isaat irratti salaateen inni tokko salaata waan yeroo isiit irratti salaateen hin dilaawu jennaan waan yeroo keeysaa baaseen ammoo ni dilaawaa jechaadha duuba baabu waqtila casrii kunu amma yeroo isiidha irraa dubbatuuf deema baaba yeroo casriidha keessatti waa'ee nu dhufeeti casrii kana akki itti beeku warri keenya casrii eegaa hanga gartee magiribni dhufutti hanga magiribni dhufutti yeroon asriidhaa ni jirti akkasi beekan callisaniituma hojii isaanii itti fufan jechuu warri qotatulleen callisee qotataa ka daldalulleen callisee daldalata ka qotufaan inumaa'u callisee itti fufa jechuu hamma aduun seentutti casriin ni jiraa jechuu tokko gurra isaanii kana keessa naqatanii haala sanitti fahamanii casrii kana hedduu hadiyyoomsan rasuul alayhi salaatu wassalaam tilka salaatul munaafiqiina akkana jedhe warroonni salaata casriidha salaatu yeroo gartee aduun diddiimattetti yeroo aduun diddimina naqatte jechu seenuudhaaf jecha aduun diddimina yeroo naqatte san warri salaata san salaatu salaanni sun salaata gartee yeroo gartee munaafiqni salaatu yeroo munaafiqni salaatu salaata munaafiqtootaati salaanni yeroo sanii akkana jedhe duuba salaata munaafiqtootaati salaanni yeroo sanii jechuu akkana jedhe kanaafuu salaata casriidha osoo aduun diddiimina hin naqatin salaatan osoo aduun diddiimina hin naqatin salaatan salaatan jechuu warri salaanni isaanii ta'u hanga aduun seentutti warra kami jennaan dubartii haydiin irraa dhaabbate hanga aduun seentutti waan yeroo san keessatti haydiin irraa dhaabbate ni salaatti akkasuma namticha gaggabee bayfate jechuudha waan aduun hin seeniiniin yoo bayfate ni salaata akkasuma ka hirribaa dammaqelleen akkasuma ni salaata jechaadha ka gaggabee bayfatee ka hirribaa dammaqee mucaa yeroo san ballage warroonni akkan akkanaa kun ka irraanfatee yaadate warroonni akkan akkanaa kun yeroo saniin keessatti ni salaatanii jennaan duuba aya baabu waqti lcasri baaba yeroo casriidha keessatti waa'ee nu dhufeete xaddasanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shuciibun an الzuhri qaala xaddasanii anas bnu maalikin qaala kana rasuulu llaahi sala allahu aleyhi wasalam rasuuli rabbii ni ta'e yusallii ka salaatu alcasra jechaan salaata casriidha washamsu haala aduun murtaficatun ol fuudhamtuu taateen haala aduun ol fuudhamtuu taateen hayyatun ammas haala aduun tun jirtuu taateen haala aduun tun jirtuu taateen ka aduun jirtu osoo hin seenin jecha ol fuudhamtu hin seennelle ammas hayyatun jirtuu haala taateen فيذهب جتان ندم الذاهب ديما الى العوالي كما غورو مدينه ده فيذهب ندم مالين الذاهب ندم ته الى العوالي كما غورو مدينه ده غرري مدينه ده دقه مدينه كيسا اولي غبا متى اسيترا فياتيهم انسان سنتني دفا ور غرري مدينه ده جيران سنتني دفا والشمس مرتفعه حال ادون الفدمتو تاتين حال ادون الفدمتو تاتين وسو ادون انسانين ججو وسو ادون قد انسانين اكستي كاني دفاني ججارا دوبا osoo aduun hin seenin ka'anii dhufan وبعد العوالي من المدينة على أربعة أميال وبعد العوالي قرين العوالي جتشان غورو مدينة را قرين غورو را من المدينة مدينة را العوالي جتشان غرر مدينة را قرين غرر مدينة را يوكاو أولو يوكاو ألفرمتو مدينة را من المدينة مدينة را مدينة غرتي كما قديت را على أربعة أميال ميلي أفور الرتجرت miili afur irratti aw naxwihi yookaa fakkaataa miili afuriiti irratti jirti hanga sadda fagaatti jechu laal lafti xiqqasho addaan siitu laal addaan siitu miili afur yookaa fakkaataa sani xiqqasho addaan siitu duba rasulli dura yeroo irra salaata jechu inni dura yerooti irratti salaata ormi kuuyyoo ormi gartee gararree madiinaadhaa kun aakhira yookaa dhuma yeroo casriiti irratti salaatanii jennaan duubaa وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر في أول وقتها كغيرها hadiisa keessatti maaltu jira rasuuli alayhi salaatu wassalaam ariifatee salaata asriidha dura yeroo isii keessa dura yeroo isiidha keessa salaataa jechuudha duuba haya ormi ammoo gararree madiinaadha kun booda aansanii salaatan jechuudha hadiisni nu kenna حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر عصري كصلاة نتاني عصري كصلاة نتاني ثم يذهب الذاهب إيغانا كديمت الذاهب ديما minnaanuu kanarraa ka deemu ka deemu ta'e garam ilaa qubaa'in gama qubaa'i gama qubaa'i jecha wahiya min alcawaalii calaa salaasati amyaalin min almadiina qubaa'ii tana ilaa qubaa'in jechaan gama qubaa'i isiin tun gararree madiinaatirra miilii sadii irratti jirti calaa salaasati amyaalin miilii sadii irratti jirti min almadiina madiina irraa jechuudha duuba unzur mucjama albuldaan mucjamu lbuldaan ofirraa laalladhu je aya mucjamu lbuldaan achi laalladhu je qubaa'iin tun gararree madiinaatirraa hangam takka fagaatti jennaan miilii sadi madiinarraa miilii sadi hangas takka fagaatti jecha aya madiinarraa miilii sadi jechaadha duuba faya'atiihim نعم كنا نصلي كسلا نتاني على أسر أسري ثم يذهب إيغانني ديما الذاهب ديما منا نراكته إلى قباء كما قباء ديما فيأتي مسان سنت ندفا ور قباء سنت ندفا والشمس مرتفعة حال أدون الفؤمتو تاتيني حال أدون الفؤمتو تاتين قباء في مدينة هنغمتك أدام فقاتي ينه ميلي سدي أدام فقاتي جانين دوبا والأفسه فيها الصرف والتذكير والمد ويجوز ويجوز مقابلها آية qubaa'iin jenne sarfillee godhu dandeenya muzakkar godhuilleen maddii dheereysuillee ni danda'ama jee duuba baabu ismi man faatatu lcasru baaba dilii nama casriin isa dabarteeti namni casriin isa dabarte isa dabarte dilii qaba ka salaanni hundinuu isa dabarte dilii qaba keeysaa'u salaata casriidha kana ni jabeeysite shari'aan jechu ni jabeeysite akkuma inni lubbuu tanatti jabaadha namni yeroo casriidha tana dukkaana isaati shaagalu malee hojii isaati shaagalu malee qo'i hin geenye xiqqasho hin geenye qo'i kaastamaa yookaa'u dammanyaa ka jedhan yookaa'u warroota gartee duuba waa namarraa bitu kanaan na eeggata osuma jedhu osoo osoo gartee mallaqa achi kennee gartee as fuudhu yeroon irraa dhumata jechuudha akkasuma warri qotulleen warri haamulleen daldaltuulleen warri gartee waa waa katabulleen yeroo saniin keessatti shayxaanitti oo'ise akka yeroo casriidhaa tana itti mi'eessee laal laftilleen dhihuu geesse. seenuu geeyse aduulleen akkana je'aadha dafii saamadhu je'an sheeyxaantichi dafeetiin saamadhu osoo jedhu salaanni casrii jala dabre jechuu aya حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر آية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر إني صلاة عصري لا إسدبرت كأنما وتر أكوان سامم أكوان وتر أهله أهله akka waan saamameetti ahlahu warra isaa wamaalahu horii isaatiillee jedhe duuba allazi inni tafuutuhu salaatu lcasri inni salaanni casriidha isa dabartu ka'annamaa wutira akka waan saamameetti ahlahu warra isaa wamaalahu horii isaatiillee namni salaanni casrii isa dabarte akka waan warra isaatii fi horii isaa saamameeti akkana jedhe duuba yacuudu ila allazii faatatuhu lcasru aya ahlahun damiirri kun isaa salaanni casrii isa dabartetti deeffama jechaadha duuba aya faka'annamaa wutira suliba akka waan saamameeti yookaan nuqisa hir'ifameeti ahla warra isaatii fi wamaalahu horii isa akka waan hir'ifameeti jechaadha duuba aya walumaa galatti namni salaata casriidha dhabe waa hedduu dhabe jechuu waa hedduu dhabe jechuu namtichi horii ufii yoo dhabe ganda isaatillee yoo dhabe hir'ina guddaa itti argama hir'ina guddaatu itti argama akkasuma namtichi salaata casriidha dabarse ibaadaa isaa keessatti hir'ina guddaa argamsiise jechuu yoo beekaadhaan ka dabarse gartee waajiba irratti hin taatu jechuu kayaatu taate gaafsan kafreewu jedhaniin karaa rabbiitiin raawwu bahe yookaan ammoo gartee ni dilaawa diliisaniif duuba ni dilaawa jennaan hin kafru gaafsan ni dilaawa hin kafru jennaan duuba diliisaniif ni gaafatama rabbiin isa gaafata insha'a caqabahu wa insha'a gafara lahu baabu man taraka alcasra baaba nama asrii kana lakkiseeti ay ismi man tarakaha camda dilii nama salaata casriidha kana lakkiseeti camdan jechaan beekaadhaan ka beekaadhaan lakkise jechuu beekaadhaa ka lakkise laal حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح آية أكن جرين دوبا عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد عبد الله المزيد جرانين عن أبي المليح هو عامر بن أسامة الهزلي عامر المسامة كجمه زلير كيف مات أكن جرين دوبا قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم كنا نتاني مع بريدة بريدة كان ولي نتاني في غزوة جتان دولة كيست نتاني في يوم ذي غيم قويا صاحبة هريرة كيست قويا صاحبة هريرة صاحبة هريرة جتارة قويا هرين أكام قدورة جتون هريرة جتون إسي أعرف أكاتو تلف أرقونا مر أرقتو yeroo gannaa keessatti ka dhuftu jechuudha duuba faqaala ni jedhe bakkiruu bisalaati alcasri ariifadha asri'u jecha ma'anaan bakkiruudha asri'u ariifadha bisalaati alcasri salaata asrii tanaan ariifadha salaata casrii tanaan ariifadha فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال نجد من ترك صلاة العصر نمني صلاة عصر لكسه فقد حبط رغم جلا بدجر عمله دلغان إسا آية بكروا أريفتا بصلاة العصر صلاة أسرتنا صلاة عصرة أريفتا آية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبي ربي قال نجده من ترك صلاة العصر كصلاة أسر ديزه فقد حبط عمله دلغان إسا جلا بدجر آية دلغان إسا جلا بدجر بطل ثواب عملي ججا قالني دلغا إسا جلا بدجر آية awraddahu calaa sabiili duuba awradahu calaa sabiili tagliizi jedhaniin karaa dubbii jajjabeeysuut irratti fide aw fakaannamaa xabita camaluhu yookaawu akkuma waan dalagaan isaa guutuun jalaa badeeti bika kanatti iktilaaf hedduu jira jecha hujima isaa wanni inni dalage umrii isaa jalaa baddi akkas jedhe gariin orma gariin isaanii lakke ala tagliiz jajjabeeysu irratti akkana jedhan duuba jajjabeeysu irratti dalagaan tokkoilleen ka dalagaa hunda nama jalaa balleeysu shirkii malee hin jiru jaaniin gariin isaanii shirkii malee shirkiin waan ati dalayte آية هند سجل بلسيت يجو لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من من الخاسرين أكما نبي محمد رسول رب سبحانه وتعالى جل يجو يو شركي دلايد دلغانت هند سجل بد ور هونغو ترى تاتا أجر دوبا آية آه وني شركي وني غرتي أكا شركت dalagaa nama nama jalaa balleeysu hin jiru hunda dalagaadha akkana jedhaniin duuba macasiyaa gartee shirkii dhagatii yoo fedhe rabbiin ni araarama yoo fedhe gartee ni dhiisa ammoo namni beekaadhaan gartee ibaadaa waajiba ta'uu isiidha beeke ka beekaadhaan dhiise waajiba ta'uu isii osoo beeku akka ibliisitti akka ibliisii gartee inkaare yookaan gartee akkanumatti dideetuma qalbiin isaa isaa fudhachuu didee waajibuma kanaa dhugoomsuu didee isiin narratti waajiba miti jedhee ka dhiise sunilleen kafre kanarraa bahee jennaan kafre kanarraa bahee jennaan gariin isaanii ala tagliizi dubbii jajjabeessuu irratti dhufe malee dalagaan guutuun jalaa baddi jalaa baddi jechuudha miti jaliin dubbii jajjabeessuu irratti dhufe ka'annamaa habita camaluu akkuma waan dalagaan isaa hundi jalaa baddeeti aya duuba ka'annamaa wutira ahlu wamaalhu sanii walitti qiyaasana jechuudha namni salaata casrii dhabe akka waan horra saniin fassarra jechuu dalagaan isaa jalaa baduun kun dalagaa maaliidhaan qiyaafamtu yoo jenne dalagaa horii isaatii fi warra isaatiin qiyaafamtu jechuu galata waan hanga sanii gahu ka warra isaatii fi horii isaa gahu waan hangasii dhabe jennaan namtichi akkuma warra isaa dhabuudhaaf horii isaa dhabuudhaaf hir'atutti jechaadha galata waan hangasii dhabuudhaaf hir'ata jennaan duuba wallaahu aclam bisawaab waa'ee salaata asrii keessatti hedduu shari'aan jajjabeessite jechuu man salla albardayni dakala aljannaa jedhe rasuul alehi salaatu wassalaam namni qabbana lameen seene qabbana lameen salaate jannata seene jee duuba qabbana lameen namni salaate jannata seene qabbanni lameen sun casrii fi subhi casrii fi subhi jechuudha yeroo san namni salaatu hin danda'u akkaan namatti ulfaata subhiin fa'a keessaa uta ajaa'ibaati jechuudha duuba shayxaanni bullukkoo yookaan birdilimsii ufii namarratti uffiseetuma rafi halkan ganaadha hin geenye rafi jedhan duuba yoo mu'azzineen azaanillee lukkuu iyyuu jira ofirraa ciisi jedhan lukkuutu iyyuu jira wama takka itti fakkeessa ijoollee taphatu jira yookaan wama takka itti fakkeessa jechuudha duuba akka inni dib jedheetuma rafu eegaa yeroo irraa fixee hirriba gartee isa raffisee salaan isa jalaa salaatamte booda qoqqotee yookaan hohooqee lafaa kaasa yeroo ol kaasu laal ni sheeneysa jechuudha akka inni sheena'uufi bar isaa raaxmata godhee akka inni rafullee hin fedhuu bar salaanni haa jalaa dabartu eege booda salaan isa jalaa dabarte kasaarte jedhaan shayxaanni dalagaan isaa akkasi warra mushriktootaa kana jihaadatti oofee bar deemaa warra islaamaatiin warra tawxidaatiin lolaanii jedhee booda hogguu isaa lolaniini gartee balaan itti buute inni araa maa laa tarawna jedhan duuba inni akaafu allaha rabba alaalamiin bar'an waan isinin agarreen argu jira an rabbiin sodaadha jedhe jalaa deebi'a laal eegaa halaakaa naqe booda rabbi sodaadha jedhe jalaa deebi'a aya waswaasee lolatti naqee ka'e jalaa gara gala jecha sun fakkaataa munaafiqaati ammallee dalagaa munaafiqaatilleen akkasuma laal dalagaa munaafiqaa ولئن أخرجتم لنخرجن لنخرجن معكم جراني ولئن قتلتم لننصرنكم جاني yeroo silaa gartee wanni sun dhufe haqiiqaadhaan ammoo akkas hin ta'an wallaahi yoo namni isin tuqe isinirratti lolla isinin dhiisnu afaaniin akkana jehan yoo ammoo dubbiin dhugaadha gad dhufte ni baqatan isaan ni baqatan bikkasan hin jiran jechaadha dubalaa baabu fadli salaati lcasri baaba darajaa salaata casriidha keessatti waa'ee nu dhufeeti ala baqiyyati salawaati likownihaa alwusxaa cinda alaksariina aya darajaa salaata casriidha keessatti isin tun cufa salaatoleedha irra darajaa qabdi jechuu salaatolee hundarra darajaa qabdi cuufa salaatoleedha darajaa irra qabdi jechaadha duuba salaanni tun salaatul wusxaa jedhaniin cinda alaksariin irra hedduu biratti ammallee asaxii irra sayya qawliidhaa keessatti jechaadha salaatul wusxaan salaata casriiti jedhaniin duuba wasalaatil wusxaa ka rabbiin ayata isaa ka qur'aanaa keessatti irraa haasawe حدثنا الحميدي حدث قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي برتني تاني فنظر إلى القمر قام جاءني لاله قام جاءني لاله ليلة يعني البدرة هل كان ليلة جتشان هل كان تكني لاله قام جاء يعني البدرة هل كان قوت منا جاء سنة تبانة هل كان قوت منا جاء وكانت هذه الليلة ليلة البدر كما في مسلم أكا رواية مسلم كيس سبتات إتي هل كان ليلة البدر هل كان سنجد شارع سيا مسلم كيستي مسلم أديس كتاب مساجدا كيست باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها جتشو كيستي نوفد يجار دوبا فنظر إلى القمر ليلة يعني البدرة آية يعني البدرة أكن جل دوبا هل كان قوت من جاء كليلة البدر سن كيستي يجار دوبا ليلتكم بالنسبة على الظرف يا جنان يعني أي بالقمر جاء سنت نبانا جاء سنت نبانا البدرة جاء جاء قوت هل كان قرتي قوت منا جاء سنت بانا البدرة آية جاء هل كان قوت منا نعم البدرة قوت منا جاء سنت بانا جاء هل كان قوت منا جاء جتورة ليلة البدر جتو هل كان قوت منا جاء كقويا كل أفري سنفا جتو أكنا جل دوبا فقال نجر إنكم سنين يا أرمنا سترون أرجو أفتيسا ربكم ربي كيسن أرجو أفتيسا ربي كيسن أرجو أفتيسا ني أرجت ربي كيسن كما ترون أكا قرتنت هذا القمر جي أكن أكا قرتنت كما ترون أكا قرتنت هذا القمر جي أكن أكا جي أكن قرتنت أرجو أفتيسا ربي كيسني لا تضامون في رؤيتي قيا كم أرجن قيا قيامات ور معتزلا فرقة معتزلا مال جت ربي أرجو نجر جت دليل لسان كبتم مال جت lan taraanii walaakin unzur ila aljabali rabbiin nabi muusaanu nan gartuu gama gaaraa laali je'eni kanaafu rabbi arguun hin jiru je'an aya laniin sunis ta'bidiyyaa kenniti zalaalamu rabbi arguun hin jiru jechaa kenniti kenniti je'an duuba aya laniin dhugaadha ta'bidiyyaa ni kenniti laakiin ammoo bakka sanitti aakiraa bira aakiraa gad hin seentu jennaan laniin achii sun aakiraa gad hin seentu abadiyyaa hanga aakiratti abad jechaa hin kennitu maaliif jennaan hadiisa keessatti kunoo sataroona rabbakum jechaatu jira lanii tan akka isin akiraa gad hin seenne ka dhawee miila jalaa dhawee gartee akka achi gad hin seenne ka godhe hadiisa kana jecha akiraa keessatti rabbi ufii ni arga eenyu warri mu'mintoota laakiin warri kaafirtoota ammoo lama hajuubuun hin argan irraa garradamoodha rabbi isaanii hin argan jecha muslimtoonni ammoo ni argan ni qanani'an argaa rabbii kanatti ammas rabbi arguun jannata argaturra isaaniif irra gammachuu ta'a waan ajaa'ibaa duuba سترون ربكم ربي كيسن غرتن كما ترون اك غرتنت هذا القمر جاء كنا اك جاء كنا غرتنت ربي كيسن ارغو دافتيسن غيا قياما دا لا تضامون آية لا تضامون جتان اي لا ينال لا ينالكم ضيم في رؤيتي اي تعب او ظلم كركو ولت ارغم سيزن حالتاتنين يوكا كميدا ولت ارغم سيزن حالتاتنين كركو ولت ارغم سيزن حالتاتنين يوكاو كميدا ولت ارغم سيزن حالتاتنين يجي دوبا fi ru'yati jechaan argaa ji'aa keessatti argaa ji'aa keessatti na jala achi siiqi anaatu argaa ati anaatu argaa na jala achi siiqi jechuun hin jiru laal namuu ni arga jechuudha akka aduu guddattee gartee qaceelatti baatu bal aduu tanarraa rabbii keenya agarra jechuudha rabbi warra isa argu nu haa godhu warra mu'mintootatti argaa rabbi mu'mina nu haa godhu mu'mina guutuu san insha allah laa tudaamuuna fi ru'yatihi warri muctazilaadha yeroo hadiisa itti fidatan maali labzii qur'aanaa ayata qur'aanaa yeroo itti fidatan jechaadha duuba wujuuhu yooma izin naadira ilaa rabbihaa naazira jechaa kana yeroo itti fidatan fuullan gariin gama rabbi isii laaltee argitii miti jechaa kana yoo itti fidatan ilaa rabbihaa kanas tacwiila hiikkaa gartee balleeysanii hiikkaa biraa itti godhan ilaa rabbihaa gama rabbi isii naazira ijji ijji gariin fuullan gariin gama rabbii laalti kajuu kana ilaa rabbihaa kana ilaa nicmati rabbihaa jechatti jijjiiran ilaa nicmati rabbihaa jecha jijjiiran nicmaa rabbii isii laalti jechuudha malee qananii rabbii isii laalti jechuudha malee rabbi laalti jechuudha miti jedhanii tafsiira balleeysan jechuu kanaafuu sheekolee muctazilaadha warroota akkasii fassaru ofirraa eeguun firqaa tana yoo addaan beekan gaason argama firqaa baratuun barbaachisaadha akkuma gartee wahuma hunda namatti hin nayne jechuu kanummaan gartee cuftummaan isa lallabu waan inni lallabu ittiin lallabu osoo hin beekin gaa waa namatti naqee akkan dabarre jechuu osoo hin beekne namni khawaarijaa yookaan muctazilaa yookaan shiica yookaan gartee duuba qadariyyaa akkan taane beekumsatti ariifatu barbaachisa aqiidaa tana barachuun barbaachisa duuba haaya فإن استطعتم إسنينكو يودن ديسن ألا تغلبوا هنجفتمو أبو على صلاة صلاة الرت هنجفتمو أبو يودن ديسن قبل طلوع الشمس أدوم بهود أندرت أدوم بهود أندرت هنجفتمو أبو صلاة الرت هنجفتمو أبو يودن ديسن وسو أدون بهن معنان كان مالي وهما رب إسن دنديسي صلاة دنديسن صلاة عصر الآتنا آه مالي صلاة صبح الآه وقبل غروبها أما اللي أدون سينو أندرت هنجفتمو أبو يودن ديسن أدون سينو أندرت وهم ربين إسن دنديسيسي غرتي عصري كان صلاة دنديسنين ففعلوا دلقا جل دوبا إما دلقا وهم ربين إسن لافسن جتورا ثم قرأ يقرأني قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جتشا قرأ إلال وسبح جتشا نسيكني كل كل ليس جتشون كن معنا صلاتات أما صلاة جتشو بحمد ربك فارو ربك تكن دي سهلتاتين صلاة ربي فارسال صلاة جتشو قبل طلوع الشمس أدوم بهود أندرتي مال صلاة صلاة آه صبحي لا صلاة وقبل الغروب أما اللي أدون سينو الأندرت وسو أدون سينين صلاة كم صلاتني صلاة مغرباتي صلاتني جتشا آه نعم صلاة عصر لا جتشا صلاة عصر لا قبل الغروب وسو أدون سينين صلاة عصر لا جتشا كصلاة آية وقال إسماعيل إسماعيل كن نجر افعلوا دلقا يا أبو صلاة تنين دلقا لا تفوتنكم إسنين دبرين لا تفوتنكم إسنين دبرين جتشا دوبا إسنين دبرين salaanni tun akka isin hin dabarre jabeeffadhaa salaataadha akkana jedhe duuba jabduudha salaanni tun jabeeffadhaa salaata حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم والتريفة اسن كيستي ملائكة بالليل ملائكون هل كان كيستي اسن ايدو في وملائكة بالنهار ملائكون قيا كيستي اسن ايدو ta guyyaa nama eeyduuf taalkan nama eeyduu jira laal namni kun akkanumatti yeroo kophaa deemu kana kophaa isaa kan wanni tokkollee wajjin jiru hin deemu maleeykota hojii jira bar tiistoolee ajaa'ibaa laal askarii jiruu duniyaadhaa kanaa miti beek haaya kayroo gartee wanni takka hogguu lafa sitti dhiitte si waliin innilleen fiigu si tiisa jedhee nummaanuu si waliin fiigaa bar wanni takka dafxaa siifi askarii keetillee gama duubaati wanni tokko yoo lafa sitti dhiite bar taraf jedhee innilleen utaalee atillee hojii utaalta kanaami jechuu askarii ajaa'ibaa tan dheeysine ari'u malee tan ari'amne ta akkasiisantu nama muslimtoota kana waliin jira akkasumatti kaafirtootallee hojii isaanii fofokkattuu irraa kataban aya yatacaqabuna fiikum isinin keessatti wal tareeffatanii malaa'ikatun billeyli maleykan halkan keessatti taate o malaa'ikatun binnahaar maleykan guyyaa keessatti taate isin eydu jechuu wayajtamicuuna walitti qabaman fi salaati ilfajri salaata ganamaa keessatti walitti qabaman warri guyyaa nama eegu yeroo salaata ganamaa san dhufa jechuu warri halkan nama bira bule yeroo san ka'ee gala wa salaati ilcasri ammallee salaata asriidha keessatti warri guyyaa nama bira oole kun yeroo salaata asriidha san nama biraa gala warri gartee halkan nama tiisu jechuudha yeroo salaata asriidha dhufa laal summa yacruju eeganaa ol kora allaziina isaanowwan baatuu bulan fiikum isin keeysa ka bulan warri isin keeysa bulan sun ol koran garam gama gartee rabbi isaanii ol koran jechuudha gama samiidha ol koran فيسألهم إسان قافة الله وهو أعلم حال بيكم بهم إسان سن حال بيكون إسان سن نما بيكا وسو بيكو قافة كيف تركتم mee akkamin lakkistan cibaadii gabarran kiyya akkami lakkisan bihimiin kun eenyu deebi'a damiirri bilmu'miniina mu'mintoota san walmalaa'ikati maleeykota san ammallee aya humul xafaza waqiila gayruhum kabiroollee jedhamee jira maleeykota san akkasumatti mu'mintoota san ni beeka osoma beeku haala isaanii osoo haala isaanii beeku jechuudha haala sanitti osoo haala isaanii beeku imarraa gaafata kayfa taraktum akkamit dhiistan yookaa akkamit lakkistan cibaadii gabarran kiyya akkana jedhee gaafata fayaquuluuna ni jedhan taraknaahum isaan san lakkisneeti jirraa وهم يصلون حال إسان صلاتنين وصو صلاة ديسنا برا رفنة وآتيناهم إسان ترفنة جرا وهم يصلون حال إسان صلاتنين يرو غنما كترين اللي صلاة زهري عصر رت صبح ترت ترين يجارا صلاة صبي يرو برا رفن اللي غنو يرو غرت عصريتي أكن جرانيه من جت دوبا يتعاقبون كان كيستي أصلين أصلين إسا غرت يتعاقب سلا جتو يتعاقب فيكم جتورا lugaan inni irratti dhufe lugaa akaluuni albaraagiisu jechuudha irratti dhufe lugaa garitu jira lugaa akaluuni albaraagiis jechuudha haya lugaa akaluuni albaraagiis jechuudhaati silaa gartee wal aslu fi lficli asliin ficlii keessatti iza usnida yeroo irkifame ila alfaacili gama faa'ila alzaahir faa'ili sun mul'ataa ka ta'e jechuudha an yujarrada min calaamati ta'aniis alaamaa ta'aniisumma irraa qulqullaa'uudha waljamci alaama jamci irraa qulqullaa'uudha fakkeenya akka qaama arrajulaani jechuudhaati qaama arrajulaani kan jedhin qaama arrajulaan laal haya zaahiraan waqaaman rijaal akka jechuudhaati qaamaan kun tokkuma ta'a laal yeroo nama tokkootis yeroo gartee nama lamaatis qaamaa tokkuma dubbatan waqaamatin isaa takkuma dubbatan laal haya akkana jedhan silaa aslitti akkana laakiin amma alaa lugati alaa lugati akaluuni albaraagiis jechaadha irratti dhufe laal lugaa na nyaatan albaraagiisu tayfiin hedduu na nyaatan lugaa san irratti dhufe jechuudha duubaa إن شاء الله ساءن نوغيس ربين خيرين وها كتبوا ورقرت خير ما بياده هنغنيا كينيتي بإذن الله تبارك وتعالى حالا ما غوني خنا خير ما ياني غوني خير تنا ربين ورّا